in his week ya Amerika ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika riratanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi muramutse neza aho muri hose muri kumwe na federike nkurikije uyu munsi uri kwa mungu mu kanya gato turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo c'urwaruka rwo mu rwanda kiza kurangira isaa kumi na zibiri kuva kuri iyo saha nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro dusangire ijambo imbere yaho ariko ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi
murakoze frederic mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya somaliya aho igihugu cya mareziya cyarungitse inteko zaco muri icyo gihugu cya somaliya mu ntumbero yo kuja gufasha kurwanya ikiza c'inzara no kugarukira ku banyagihugu ibihumbi n'ibihumbi babangamiwe n'inzara ivyo vyatangajwe kuri uyu wa gatandatu n'abategetsi muri ba somaliya muri leta ya somaliya hamwe n'abaserukira somaliya muri mareziya datuk seri hishamudin umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi muri mareziya yatangaje ko igihugu ciwe kizorungika abasirikare bo mu rwego rwo hejuru batatu baherekeje abaganga b'abasirikare bashika kuri cumi n'indwi hishamudin yamenyesha kandi ko iyo mfashanyo izoba igizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho vyo kwa muganga nyamara abategetsi ba somaliya bajejwe igikorwa co kurwanya uruzuba bamenyesha ko bafise amakenga ko iyo mfashanyo ishobora kwibwa bakavuga kandi ko bafise ubwoba ko umuhari Al-Shabaab ushobora kubera intambamyi igikorwa co gushikana imfashanyo mu turere tutari duke two mu manuko no hagati mu gihugu ca Somalia muri misiri leta imenyesha ko iriko iragwana n'imigwi ibangamiye umutekano w'abapolisi ba misiri abajeje umutekano hamwe n'abakristu mu karere ka sinayi ako karere kari kari ku nkengera z'akarere ka gaza na israeli gasanzwe karigaruriwe kandi n'imigwi yiyitirira kwikorana n'umuhari wa kisilamu david deroshe umwigisha muri kaminuza y'igisirikare i washington yabwiye ijwi ry'amerika ko izo ntureka ziri mu karere ka sinayi ziri hagati y'abanyagihugu bamwe bamwe na leta ya misiri ibikorwa by'iyo migwi byagiye kwiyongera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aho igisirikare ca misiri gitembagarije intwaro ya perezida mohamed morsi yari umuyisilamu perezida abdel fatah el sisi yari asanzwe ari umushyikiranganji wo kwivuna abansi muri icyo gihe yaciye ashyiraho ibihe bidasanzwe mu buraruko bwa sinayi mu bihumbi bibiri na cumi na kane intureka zakurikiye zikaba zarahitanye ubuzima bw'abasirikare n'abapolisi amajana inzu zitari nke zirasamburwa na y'abanyagihugu bashika ku bihumbi icumi barata izabo barahunga abahinga mu bya politike bavuga ko ari hamwe leta ya misiri inaniwe no guhagarika izo ntambara ziri mu karere ka sinayi ingaruka ari uko umuhari wa leta ya kisilamu uzohava ukorana n'iyo migwi intambara igatandukira akarere kose tukiri mu karere k'abarabu muri israeli hafi y'igisagara cya ashkelon haguye igisasu caje giturutse mu karere ka Gaza kuri uyu wa gatandatu nta muntu cahitanye canke ngo gikomeretse yamara Israeli yaciye isubiza nayo mu kurasa mu kurasisha ibiduga vy'ingwano n'indege itumbereza ku birindiro bibiri vy'umuhari wa Hamas gushika ubu nta makuru ajanye n'uko ivyo bitero vyoba hari abo vyahitanye mwamenya ko mu kwezi guheze Israeli yasubije ibitero nk'ivyo umuhari wa Hamas bikomeretsa abanyepalestina bane ibisasu vy'ibigendajuru biramaze gutegwa katari gake bikagirizwa imigwi y'intagondwa z'abayisilamu ikorera mu karere ka Gaza yamara Israeli yagiriza umuhari Hamas ikavuga ko ari wo ukora ivyo bitero bituruka mu karere ka Gaza Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye ikiganiro ku telefone na mugenzi we wa Brazil Michel Temer kuri uyu wa gatandatu ico kiganiro cabaye inyuma y'umunsi umwe Perezida Trump yakiriye mu biro vyiwe Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi mwamenya ko abanyagihugu batari bake baturuka mu gihugu ca Brazil bashikiye Hillary Clinton yahiganwa na Perezida Trump mu matora bivuye ku migambi yo kugwanya imigenderanire y'urudandaza hagati y'ibihugu vya Amerika yo mu buraruko yamara perezida temer yararungikiye perezida trump ubutumwa bwo kumukeza perezida temer amenyesha ko igwirirana ry'ibidandazwa hagati ya amerika na brezil n'imitahe myinshi ya amerika mu gihugu ciwe ari uburyo bwo kunagura ubutunzi bwa brezil bubangamiwe cyane ni mu gihe perezida trump we amenyesha ko atemera na gato uburyo urudandaza hagati ya amerika n'amakungu rutunganijwe aha akavuga amasezerano ya amerika n'ibihugu bihurira ku ibahari pacifique hamwe n'amasezerano arena ahuza amerika mexique na canada umushyikiranganje jejwe ikigega cya leta no muri leta z'ubumwe za amerika steve Man- manchin yatangaje ko inama yakoranye na bagenzi we we bahurikiye mu mugwi G20 kuri uyu wa gatandatu yagenze neza manchin eh, avuga ko avuye muri iyo nama yizeye ko bagiye gukorana neza n'abandi bashikiranganji bari muri uwo mugwi nubwo nk'uko abivuga batumvikanye neza ku bijyanye no gukingira urudandaza mpuzamakungu mancina yagarutse ku migambi ya perezida donald trump yerekeye gukomeza amashyirahamwe n'abakozi ba amerika mancina avuga ko yiyamirije ingingo ijyanye no kudakingira urudandaza yasohotse ku- mu mpera z'iyo nama amenyesha kandi ko amerika yemera guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu yemera yamara ko bategerezwa yamara ko bategerezwa gusubiramo amasezerano agize urwo rudandaza abari muri iyo nama batangaje ko ibyo batumvikanye ko atanzitizi biteye iyo nama yabereye mu gihugu cy'ubudagi ikaba yateguriye izoba ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka ku kibuga cy'indege cya Orly pari mu Faransa harashwe umugabo kuri uyu wa gatandatu yikekwa kuba afitanye imigenderanire n'umuhari wa Kisilamu abategetsi bavuga ko uwo mugabo yahavuye amenyekana ku izina rya Zied Ben Belgasem yarashwe ariko aragerageza kwiba inkoho y'umusirikare ibiro by'umucamanza w'i Paris bimenyesha ko Ben Belgasem yari yarafashwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu arasakwa inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi cyahitanye abantu bashika ku ijana na mirongo itatu icyo gihe akaba yari yikekwa kuba afitanye imigenderanire n'umuhari wa leta ya Kisilamu mwamenya ko perezida francois hollande mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yatangaje ko icyo gitero cyerekana ko igisirikare kijejwe umutekano gikenewe akavuga kandi ko abajejwe amatohoza bazomenyesha nimba ziyed ben begasem yari agamije gukora igitero cy'ubwiyahuzi
turamushimiye mugenzi wacu yaje kudushikiriza amakuru ijwi ry'amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ejo yitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda
nk'ibisanzwe reka dutangire ikiganiro dushimira cyane inshuti z'akadasohoka abakunzi b'ikiganiro ejo tubasuhuze tugira tuti amahoro y'imana abane namwe mu kiganiro cya none murabana nanjye mwumva mizero kirispe ndi kumwe na mugenzi wanjye hussein kayitare hussein ndagusuhuje ndakwikirije Crispin bityo reka tubonereho duha ikaze abo tugiye kubana muri iki kiganiro mbere yo kubwira abakunzi bacu insanganyamatsiko turi buganireho uyu munsi reka tubanze tubavumbye ku butumwa bukubiye muri aka kantu
tega amatwi wumve kandi wumve neza inyito zipfobya ikimuga uwamugaye ubana n'ubumuga ugendana n'ubumuga
inyito iboneye bavuga umuntu ufite ubumuga
Hussein nyuma yo kumva ko burya hari imvugo zipfobya abantu bafite ubumuga angira ngo ubu noneho twabwira abadukurikiye icyo tugiye kuganiraho uyu munsi turaganira ku bumuga maze dusobanukirwe ubumuga icyo ari cyo dore ko benshi mu baturage badasobanukiwe ubumuga usibye kubona umuntu bakavuga ko afite ubumuga bitewe n'uko amaso yabo amubona
nyuma yo gusobanukirwa ubumuga icyo ari cyo turaza kurebera hamwe kandi ibyiciro bibugize ese ni bingahe kugeza amagingo aya Ah, turaza kandi kumva umwe mu rubyiruko ukora itangazamakuru akiri umunyeshuri nyamara afite ubumuga birumvikana ko uyu munsi turi busobanukirwe byinshi kandi byinshi cyane ku bumuga gusa Crispin abakunzi bacu nabo turabana badusangiza ibitekerezo byabo nk'uko bisanzwe ese mubona mute imibereho y'abantu bafite ubumuga muri iki gihe reka tubanze dukurikire ubutumwa mwadusangije turagaruka mu kanya umutore w'ibituza dushwi je n'ibindora mfite umwanya
ubutumwa tugiye kubagezaho uyu munsi nubwo mwatwandikiye ku kiganiro ejo giheruka muribuka ko twaganiraga ku bushobozi bw'abari n'abategarugori ubutumwa mwatwandikiye reka tubuhere ku bw'uyu wagize ati muraho ni niyo mugabo jean baptiste mu karere ka gatsibo umurenge wa muhura akagari ka taba nagira ngo mbashimire uburyo mudahwema kutunezeza turabakunda cyane naho umukunzi wacu habimana inyasi ubarizwa ku mumena i nyamirambo ati abakobwa n'abagore kera barahezwaga muri byose ariko byari ubujiji pe kuko ntacyo umugabo yakora ngo umugore ntagikore cyangwa se umukobwa yakora umuhungu atakora buri wese akwiriye kwigirira icyizere yihesha agaciro kuko ntacyo bageraho batigiriye icyizere ubwabo reka dukomereze ku butumwa bwa Etienne ati murakoze kuri iki kiganiro ati ndibuka mu mateka y'u Rwanda Nyirarumaga umusizi wari ukomeye cyane nkibuka ndabaga intwari twese tuzi abagabo reka tube umusemburo binyuze muri hifoshi nta kabuza niduhindura imyumvire yacu tuzatera imbere nseka nabo Kevin Baptiste uri igicumbi muri Mwendo atabari n'abategarugori biteje imbere cyane kuko bafite ububasha bwo kwigurira icyo bashaka babikesha kwibumbira mu mashyirahamwe naho ku ikinamico nyiramubande turayikunda cyane rwose reka ubu butumwa mwatwandikiye tubuhinire kubw'umukozi wacu Jean Claude niyo muhoza uri i Rusizi ati njye mbona hari byinshi abari n'abategarugori bakoze nk'urugero ni mama wanjye Esperance Mujawintore wabashije kwigurira amatungo ye bwite sinakibagirwa kandi na ba nyampinga bo muri groupe scolaire Mashesha bikorera uturimo nko kudoda inkweto n'iyindi urakoze cyane Jean Claude ku bw'izi ngero duhaye turabashimiye cyane mwe mwese mudahwema kuduhamagara mutwandikira mudusangiza ibitekerezo n'inyunganizi ku ngingo tugenda tuganiraho ntegereje ibitekerezo byanyu nkazabibagezaho mu kiganiro cy'ubutaha mwakoze cyane mukomezanye n'ikiganiro ejo
reka tubibutse ko uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bafite ubumuga bityo turebere hamwe ubumuga icyo ari cyo ndetse n'ibyiciro bibugize turaza kandi kumva umwe mu rubyiruko ukora itangazamakuru akiri umunyeshuri nyamara afite ubumuga
iyo utembereye u rwanda ukajya mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba cyangwa iburengera bwaryo hirya no hino mu miryango tubona abafite ubumuga yemwe bamwe muri twe tubana mu ngo iwacu Ah, hussein ngira ngo niyo mpamvu leta y'u rwanda yashyizeho ncpd ngira ngo usobanurire abadukurikiye muri aka kanya iyi ni inama y'igihugu ireberera abantu bafite ubumuga ncpd national council of person with disability ikaba kandi ari urwego rwa leta rwashyizweho n'itegeko ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abakunzi bacu birumvikana ko abafite ubumuga bahagarariwe ku rwego rw'igihugu gusa mutwemerere mbere y'uko tugaruka ku rwego rubareberera ndetse n'urubahagarariye tubanza twumve ese abaturage batekereza iki ku bumuga
umuntu yari afite nk'amaguru yombi ugasanga ukuguru kumwe ntigukora neza yatekerezaga neza ugasanga ntagitekereza neza icyo gihe rero urwo rugingo rwe rudakora neza nibwo dusanga tuvuga ngo umuntu afite ubumuga
ukabona nk'umuntu wenda yari afite nk'amatwi abiri imbere yumva ariko kumwe muri uko gutwi ntabwo kucyumva neza
usanga yenda nk'umuntu ugasanga umuntu yakabaye ubundi afite amaboko abiri ariko ubundi iyo usanze umuntu afite ukuboko kumwe umenya ko uwo muntu afite ubumuga bw'ukuboko nimba umuntu arebesha amaso abiri akaba afite ijisho rimwe ritari gukora
reka dushimire cyane uru rubyiruko kuri byinshi rudusangije gusa bishingiye ahanini ku byo babonesha amaso yabo usena reka noneho dukomereze ikiganiro muri ncpd maze dusobanukirwe byimbitse ubumuga icyo ari cyo uru rwego usanga ahanini rushinzwe guhuza ibikorwa by'ubuvugizi bihuza abantu bafite ubumuga muri rusange no kunganira leta muri gahunda zigamije guteza imbere abantu bafite ubumuga hatitawe ku cyabuteye muri rusange aha niyo mugabo romarisi perezida w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga aradusobanurira ese ubumuga ni iki
mu itegeko twe tugenderaho ryo mu rwanda rivuga ko ubumuga ari ukubura rumwe mu rugingo cyangwa se gutakaza ubushobozi bwa rumwe mu rugingo rukoze umubiri w'umuntu bigatuma wa wundi watakaje ubwo bushobozi adashobora gukora ikintu mu buryo bumwe n'ubw'uwundi cya kintu agikoramo icyo gihe rero iri tegeko ryo rigakomeza rivuga yuko uwo muntu aba afite uburyo bwe bwihariye ashobora gukoramo bya bindi rwa rugingo rwagombaga gukora
hussein aha dusobanuriye ko ubumuga ari ukubura rumwe mu ngingo cyangwa kubura ufite ariko rudakora nk'uko ingingo muntu zikora mu buzima busanzwe crispin ngira ngo ibi bidufashije gusobanukirwa neza ubumuga icyo ari cyo gusa dutangira ikiganiro twijeje abakunzi bacu ko turi bunakomoze ku byiciro bibugize ese noneho romarisi uhagarariye inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga agaragaza ko ibyiciro by'abantu bafite ubumuga ari bingahe reka tumwumve abisobanura
Eh, ibyiciro by'ubumuga birahari iyo uriye ijya kureba rero mu itegeko ubundi ry'u rwanda usanga mu rwanda hari ubwoko cyangwa se ibyiciro twakwita ko ari bitanu by'ubumuga wenda reka mpere ku bafite ubumuga bw'ingingo abafite ubumuga bw'ingingo harimo abafite abagendera mu tugare abagendera ku mbago abacitse amaboko abacitse amaguru abafite ntuza umugongo udakora neza n'ibindi n'ibindi n'ibindi noneho hakaba n'icyiciro cy'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga icyo ngicyo cyo eh, ntawakwirirwa gisobanuraho byinshi abafite ubumuga bwo kutumva rero no kutavuga ni ba bandi nyine batumva kandi batavuga eh, hakaba n'icyiciro cy'abafite ubumuga bwo kutabona ubwo nabo ni abafite ubumuga bwo kutabona bose hari abatabona ijana ku ijana hari ababona ijisho rimwe hari abafite uh, vision impairment iri hasi cyane ababona gake gashoboka cyangwa se twakwita mu kinyarwanda guhunyeza hakaba n'abafite ubumuga bwo mu mutwe icyiciro cya kane nabo ni ba bandi bafite ubumuga bwo mu mutwe eh, buturuka ku bintu bigiye bitandukanye bwavukanywe agisida eh, impanuka zikomeye eh, n'ibindi n'ibindi noneho tukagira n'ikindi cyiciro twita icya gatanu kibamo ngo n'ubundi bumuga ubwo iyo tuvuze icyo cyiciro cy'u- cy'u- n'ubundi bumuga harimo hashobora kubonekamo ufite buriya bubiri bwavuzwe haruguru icyarimwe cyangwa bwose ajya no mu bundi bumuga cyangwa se ufite ubumuga bw'ingingo ngufi cyangwa se ufite ubumuga bw'uruhu rwera cyangwa se ufite ubumuga bw'inyonjo n'abandi n'abandi eh, ushobora kubona nk'uko twagiye tubibona muri categorization harimo eh, abafite ubumuga bugiye butandukanye eh, cyane cyane n'abantu bakunda kwita bw'ibanga eh, harimo ubumuga bwo mu kinyarwanda ngira ngo murabizi ibyo bita eh, kuba umuntu ari impwisa- ikiremba burya nabwo ni ubumuga hibwo nabwo bubarirwa mu bumuga nyine bw'ibanga ko nta nta ni bwa bumuga utareba ku muntu ntabwo ushobora kureba gutya ku muntu ngo umenye ngo uyu runaka ni bisa cyangwa ni iki Eh, hari n'ubundi bwinshi bugiye butandukanye eh, bwitwa ubumuga kuko ubundi bumuga iyo ari ugutakaza urugingo u- ngira ngo mwacyumvishe ugendeye ku gisobanuro gutakaza rumwe mu ngingo cyangwa se urwo ufite rudakora mu buryo bwayo ubwo urumva n'umugore bavanyemo umura w'umukobwa umwana w'umukobwa bavanyemo umura udashobora kubyara ni ubumuga ko rwa rugingo rwiwe wa ya orugane yiwe ya yindi ibyara cyangwa imugira umukobwa iyi ntihari
Hussein aha birasobanutse neza ko burya ibyiciro by'abantu bafite ubumuga ari bitanu ariko ubumuga bw'ibanga ngira ngo ni ubwa mbere abenshi mu badukurikiye bumvishe ko bubaho nanjye nakubeshye sinari mbizi ko bubaho gusa ntekereza ko uyu ari umwihariko w'ikiganiro ejo
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
Hussein hari bamwe mu bafite ubumuga baterwa ipfunwe no kugira ubumuga nyamara ibi bishobora kuba imbogamizi ku iterambere ryabo hari umwe mu bantu bafite ubumuga wambwiye ko kugira ngo biteze imbere ari uko sosiyete yabaha umwanya wo kugaragaza ibyo nabo bashoboye birumvikana gusa reka ibyo bituganishe ku nkuru y'umwe mu rubyiruko ufite ubumuga adusangiza uburyo akora itangazamakuru akaba kandi ari umunyeshuri
nitwa razaro buregarege mfite ubumuga bw'ingingo ngendera mu kagare Ah, m- mu rugo ni mu Ru- mu karere ka ruhango nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda ishami rya gikondo Ah, nakuze nkunda itangazamakuru numva abanyamakuru kuri radiyo nkareba za televiziyo nkavuga nti, "Tsk, ariko se nanjye buriya nzagera- nzahagera gute numva bidashoboka Ah, noneho maze kubwira gukora impanuka nka- nkamugara nka- nka- nkakoresha akagare bo, n'ubu narabikomeje ntabwo byi- nacitse intege naravuze nti icyo nakunze ngomba kugikora Ah, umwuga w'itangazamakuru ni ikintu nkunda nabitangiye muri bibiri na cumi na gatanu Ah, iyo ngiye nko gutara inkuru imbogamizi mpura nayo nimwe gusa hahandi ntabasha kugera kubera ko mugendera mu kagare hari abashobora kumpanga ariko kugerayo bikaba ari ari ikibazo kubera imiterere y'igihugu cyacu ariko iyo ngeze imbere y'abantu barambona ngendera mu kagari nkamubwira ndi umunyamakuru ndimo gushaka amakuru ya- ku- ku nsanganyamatsiko iyi ngiyi ariko ubundi nta kibazo kirimo mba numva afite ishema kuko ni ibintu nkora nkunze kandi bituma mpura n'abantu benshi nshaka ikintu cyo kwigunga mpora mu rugo cyangwa se mpora ahantu hamwe ubu cyamaze kunshiramo ndashaka kuba umunyamakuru w'umwuga wa wundi ubikora ubizi kandi ubikunze Ah, ubutumwa naha abantu bafite ubumuga bahora bafite ipfunwe ry'ubwo bumuga bafite ah, ni uko bagomba kumva ko bashoboye barangiza kumva ko bashoboye noneho bagasohoka bakabyereka abantu bakabihamiriza abantu ko bashoboye abantu baha akato abantu bafite ubumuga nabo nababwira ko kugira ubumuga nta muntu ubihitamo niba rero nta muntu ubihitamo nawe wumve ko uri umukandida ushobora kugira ubumuga umwanya uwo ari wo wose kuko imana irema umuntu ntabwo yavuze ngo wowe ngo uzavuka razaro ngo uzamugara aa nakoze impanuka ndamugara ubu se ntiwateze uvuye mu rugo ukaza kundeba ubu se wari uzi hari bubiki mu muhanda ni ukumva ko rero nawe wari umwanya uwo ari wo wose ushobora kuba wagira ubumuga ukareka guha akato umuntu ufite ubumuga kuko ntabwo yabihisemo hari byinshi ndimo gukora bikiruka nubwo ntari kubura ibinyitambika ariko sinzigera ngana hamanuka so nibyo bintera gukanguka bikama imbaraga zo gukora niruka ibyo asigaye inyuma bigahinguka inzira nyinshi nazo zigafunguka ariko hari abanyaga badashaka ko nanjye ngo nzamuka bakifuza kuramba ntibifuze ko basinjye namuka bakihutira ibyunguka batitaye kumenya aho byaturuka bagashaka guhemuka badashaka no kwita no kugaruka kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo reka mbe nirengagiza reka mbe mfashe kano kanya nanjye mbe ndi kwiryohereza sigahuta mbihiriza hoya wimbihiriza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo uwo ndiwe nta muntu ubigena imana yonyine niyizi ibyanjye uwo ndiwe nta muntu ubigena imana yonyine niyizi ibyanjye oya wibihiriza oya
Eh, duheruka sabine yaracitse iwabo ariko ntitwamenye iyo yerekeje Eh, gusa mbabazi nawe yakubitaga agatoki ku kandi avuga ko muyomba we soronga nakomeza kumutesha umutwe azabwira umukunzi we habana nabo bakigendera ese eh, niki cyakurikiyeho iyi ni ikinamico nyiramubande mujye gukurikira mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo mwaramutse yemwe
mwaramutse muri bande se ni mbegeti na gakuru twari tuje kugusura nimwinjire ni karibu Eh, Mm, muraho se yego niko se basha amakuru yanyu ni meza muragenzwa n'amahoro se Mm. uyu mugenzi wawe se ko ntajya amubona mu nkambi ni uwahe
yewe n'ushize waramumbajije yitwa gakuru Mm.
turigana Eh.
kandi tukaba tubana no muri karabu yacu iharanira amahoro ngo karabe iharanira amahoro yego rwose cyangwa iharanira urugomo Eh? niko ubu koko ariya marushanwa mwateguye mwayakomerekeramo niyo mahoro muba mutubwira yewe pole ni ukuri natwe ntabwo biriya twari tubyiteguye Ah.
Eh, gusa natwe byaratubabaje ni nayo mpamvu ubona twafashe akanya tukaza aha ngaha kugusura ngo turebe ko worohewe yewe urebye narorohewe ariko rero ubutaha mujye mutegura amarushanwa y'abantu bamwe abandi mubakumire rwose Eh, nka buriya gatsimbanyi ntiyagombaga kuza muri ariya marushanwa Eh, n'ubugome bwe rwose ntabwo agomba kuza yewe tutateguye rero ngo dutumire abantu bose ntabwo byaba bigamije amahoro icyo gihe kuko haba hagaragayemo ivangura kandi rero mu bikorwa nk'ibyo by'amahoro nta vangura n'iri na rimwe rigomba kurangwamo
ko rero basi ubutaha mujye mutegurira twebwe abo mu nkambi n'abandi mubategurira yabo kwabo
mu rwego rwo guhura abantu bakaganira bakungurana ibitekerezo Mm.
dutegura amarushanwa nk'ariya tugahuza abantu batandukanye ikindi kandi biruhura no mu mutwe mm.
rwose kuko burya siporo nayo ni ingenzi abanzi ikenewe mujye mu buzima mubakuramo abo ni abagome twari tubarebyeho rero Mm, reka murakoze.
dusimbuke mperekeze na mugenzi wanjye agera iwabo hakiri kare Mm.
tamutonganya ngo yatinze harya ntabwo wari impunzi
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
alo twamaganiye ni ibiki uretse gato ukoze atamfata
alo ariko ni ibiki kurimo kunyambeta kidu nagira ngo nkumenyeshe ko noneho nshaka gutaha ubwo kandi ubigenje neza waza tukabonana tukavugana
yumva sha noneho Mhm, mhm.
akamenyane kanjye keza heza n'ubundi uri umwana mwiza ariko rero Mhm.
cyane akazi kenshi uyu munsi waba ugiye nawe ugafungaho agafunguza ugasebwe hanze sibyo aho munsi y'ibuye noneho ni ntarangiza agasanga nta kibazo none se tonto ko hari ibyo nifuzaga ko tuvugana waje tukavugana ukabona gusubira ku kazi kandi ko byihutirwa ngo birihutirwa Mhm.
ubwo se ni iki by'ibiki gutangira kuri telefone
none se tonto nk'uko ubizi maze iminsi ntajya mu mihango kuva nagera aha kandi ndi guciragura cyane kubera ko mfite iseseme nkaba nkeka ko naba ntwite ubwo rero nagusabaga ko mbere y'uko mva aha unsinyira sheke ya miliyoni kugira ngo nzabone icyo ntungisha umwana Hmm. Hmm. yego alo alo ndabona nk'ubyo ariko ni akazi ke nanjye natayama simva hano icyo nzi cyo
ngaho nimwegere hino mbabwire inkuru nziza inkuru nziza bizo ko nteye morali idasanzwe nanjye ni uko pe rero nagiraga ngo mbabwire ko ejo bundi nagiye kubonana na minyoni minyoni kandi nagize amahirwe we ndamubona turaganira Eh, baba we. Eh, eh, mbega inkuru nziza koko ngaho rero tubwire ibyo mwavuganye Sha, ndumva mfite amashyushyu tubwire tubwire tubwire shana nafashe icyemezo Hmm.
ndavuga ngo reka ngende ngerageze amahirwe ngize amahirwe musanga ahandi mu gasantire ye yari agiye kugura borosada na korogate mpita amufatirana turaganira ubwo mwaganiriye kiduha ariko bumva se Hmm, wapi he he ntabwo yanyemereye ko tujya mu rugo iwe twicaye aho nyine turaganira ku gasantire ariko sha mwabana mwereka mbabwire umva yarananutse yarananutse biteye isoni nagerageje no kubimubazaho Hmm.
ambwira ko ari regime ari gufata da regime ariko ka minyone karabeshya gusa wasanga buriya kiriya kigabo kijya kimwicisha n'inzara uyu nta nanjye narabitekereje gusa hari ikindi kintu nabonye kandi icyo gikomeye kikaba ari icyo kwitondera ye ko dukuye umutima sha uzi ko nabonye minyoni asa n'utwite ye
kuko arakiragura umva, arakiragura biteye ubwoba ntutubwire ko twite we ye gusa mubigire ibanga igihe cyose tutaremeza ko koko ari byo ndashaka kuzamusaba tukajya ku kigo nderabuzima
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
sheri karame burya se wahantanze iyi nahagutanze ariko nta n'iminota itatu ishizemo ageze sheri numva dusa nkaho tuhagereye rimwe none se sheri karame umeze ute meze neza gusa ndabona ukeye cyane pe nibyo waje uvuye muri saro se
oya Mm.
nasokoje bisanzwe kubera ariko kuko burya nzi guhitamo ndakurahiye Mhm.
uri igitego mu bakobwa Mhm.
niyo mpamvu nanjye nshaka kukwita mukobwa jana Ariko sheri ukunda kumbwira amagambo anshimisha niyo mpamvu nanjye numva ko Mm.
igihe nikigera Mhm.
uwiteka akabiha umugisha mbese tukabana Mm.
sheri nzakubaha nkubera umugore mwiza ntiwumva se Eh, ahubwo sheri karayi nari nazanye akarisite kanditseho ukuntu nteganya ubukwe bwacu ko bwazagenda Ihi. kugira ngo nyine nawe unyunganire ibitekerezo se Mm.
ntubitangiye kare koko gusa ni kare sheri tutarajya no kwiyerekana mu miryango ukazana lisite buriya rero ntuzi ukuntu mba ntashyushye buri joro n'amanywa mba ntekereza ubukwe kada mbese nibyo byiyumvo mfite mu mutwe wanjye gusa nta kindi data we sheri Ndakumva.
njye numva twatangira twiyerekana mu miryango njyewe urabizi ko nta muryango ngira Mm.
ariko nanjye nzakwereka inshuti zanjye zo tubana mu nkambi sibyo ndetse tuzasura na na ribanje Mm.
kuko ndashaka ko ariwe uzahagararira papa wanjye eee ok byiza cyane Nibyo.
ahubwo se urabona tubyihutishije atari byo byiza eee nawe akatwibonamo cyane sheri Mm.
reka dutangire Mm.
iyo ntambwe ya mbere yo gusura ibindi byose bizaza nyuma sibyo sheri Karamba.
urakoze cyane rwose Mm, ubu se umugore nkawe yava he yihana ayi ariko umugore ba- muganira Mhm.
mukungurana ibitekerezo gutya Mhm.
Ewe, reka twimanukire ngo uherekeze ugeze kuri uriya muyenzi ntange nkomeze
uko iminsi yicuma urukundo rwambabazi nahabana rukomeza kugenda rushora imizi ese ubu bukwe batangiye kwitegura amaherezo azaba ayahe ntuzacikwe ubutaha
tega amatwi wumve kandi wumve neza inyito zipfobya ikimuga uwamugaye ubana n'ubumuga ugendana n'ubumuga
inyito iboneye bavuga umuntu